wahala for inside the palace as Toby phillips bestie don't they enter the olokun festival <laughs> He want the honour the people of ileife the textile style style buy space for the heart of di kabiyesi jealousy not finish Toby phillips as we they hear say everything they fall like a storm for her head at this moment bestie one turn wife Now your mate my correct people. This particular alleged information explanation. It sweets me, oh, because ladies would test the kind of medicine where they be one give Queen Naomi chop. Although Oloritobi Phillips allegedly, as we year, he don't cry a river because Olo, uh, eh, local Festival, don't get in friend even closer to the Kabiyesi. Find better chair, sit down, make I give you the update as I take the year the matter allegedly. That is be small una welcome back again to my youtube channel o oh my correct correct people. if na the first time when you dey see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o oh. na you go go go na be the real mvp queen naomi don mature well kpakpakpa i did tell her that she don't be that small pikin wey kabiyesi being carry enter inside the palace yes i call her small pikin because twenty-five years old girl wey be say na only church church she be na small pikin Nice she be no be people like oloritobi phillips when e be say don't take dia 25 years 20 years dey waka waka to the extent when e be say husband when you get na thief you still thief for woman hand my correct correct people, as we dey hear the matter. Queen Naomi married Kabiesi, a virgin, right from day one. He not knowing left, he not knowing right. So now a naive 25 years old girl, now Kabiesi marry enter inside the palace. Before Queen Naomi was a baby drinking milk I dey tell you, when she enter inside the palace, that is why they were able to manipulate her as much as they manipulated her. If not, if Queen Naomi know well where her left from her right, these people no go do am the kind thing where they do am. They no go move chair come off for im bum bum Where she no go know how she go take sit down well, drag her position with the people. Yes, now Queen Naomi is, is eating pounded yam and a goosey soup. Now strong girl now she don't be. When he be say dem no fit take her eye see they take her eye see before. before because she sef she don wise up. my correct correct pipo no be small mata na we dey hear wey dey happen for inside di palace of di oni of ife because eh, na evri day gbege na we dey hear. na last week kabi na we hear say dem do olokun festival before dat festival we hear say kabiesi bin collect oloritobi phillips friend as him pa. not do not do they don't. They build gap they don't. They comot the bridge between them and they don't. They get even closer toby phillips don carry the matter go meet queen naomi before dey cry for queen naomi say make e see wetin wan happen o oh. say dis battle she alone no go fit to fight am say make she and queen naomi put am together. pursue dis her friend comot before e go come become anolori add to the problem wey dem get for inside the palace <laughs> queen naomi don remind her dat thing wey dem tell am dat time no say yalaje tok am say queen naomi wanted to keep kabiyesi all to himself eh e no wan make anybody eh, near kabiyesi e wan make kabiyesi be all all-in-one ngwanụ time don't reach queen naomi right now is ready to share with anybody shareable if kabiyesi sef one marry more wife join go on some why e come be say na olori tobi phillips wey be part of the husband thieves Now in come they cry say they wan collect husband for a hand When you take your koro koro eye open eye collect another person husband you don't know say the cane wey they take beat first wife they keep am for second wife for back door. Hmm all this one start wen tobi phillips bestie wey dey be say she confide in come turn to a saboteur hey he find her way inside the palace inner inner circle to become kabiyesi pa no be beans e mean say dis girl carry strong proposal enter remember when olori marian enter palace sef na so e take enter e carry strong proposal enter wey e take make e way for himself hmm dem talk say olori his bestie e enta di olokun festival na honour wey be say few pipo fit to nova fit get for dia life but she a stranger no be an olori wey she be kabiyesi give am privilege to enter di olokun festival But behind the celebration, jealousy they grow for the mind of Toby Phillips like a storm because she no kukuma fit join them for the Olokun festival. She just born pikin na and Kabiyesi never see the pikin where she born. Her bestie they try too hard to enter the Kabiyesi and you know now Kabiyesi gets some kind particular things where e like for woman body where e dey for that girl body so <laughs> e not go fit to easily talk no my correct correct make una know say the easiest way to take capture Kabir is now obìnrin ọ̀rọ̀ ring. ah according to all the alleged information we we with Yeah. a new work position for inside the life of the Kabiyesi even though bring her even closer to the Kabiyesi and this one did too much for Toby Phillips to handle. as people, dey gossip the tori dey spread oloritobi phillips e dey e as e eh, don dey drowned in im own tears betrayed by people wey e be say e bin trust because tobi phillips as you say dem tell am say if dis im friend enta from uk na dis kain katakata she go dey see o oh, as sure say she for no gree make di girl enter make di girl come Talk more of sending di girl go inside palace because na she take her korokoro eyes open her korokoro eyes send di girl enter inside di palace Queen Naomi no shake, she stand gidigba as she don make her resolve. For Queen Naomi o, oh, palace drama na small test. Yes, she sabi her game well well and she dey play am well. yes o oh, di web of deceit wey e be say e don dey span around di palace queen naomi understand am why toby phillips come dey try to carry queen naomi matter enter inside dis one na im many of us no still to understand because a if you no want me me sef i no want you me and you no fit join hands together fight di kbc as oletobi phillips they cry and her bestie they enjoy the favour when the be say she find for the hands of kbc eh, queen naomi stand strong like a rock shining example for grace and you know strength for the face of all the betrayals which she face for inside the palace queen naomi no get anything to tell kbc as you know say eh, everybody get their own weakness and possibly this weakness of women matter na im be kabiyesi own so queen naomi no dey fight KBC, which is something wey dey be say e go give olori tobi phillips joy as e mean say queen naomi put mouth for the matter. Hey, hey, hey, hey. Jealousy, Komoko. One finish, Olori Oloritomi Phillips. I say, hey, eh, test the medicine when you say again another person, make you see as it e is sweet. My correct correct people as i hear this particular alleged information i they tell you say e sweet me i no fit to lie eh, i say make i just sharp sharp package and call informate my correct correct people wetin you think about this particular one if you never like and share the video your own no go spoil make you try like and share the video if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell I beg make you try do that one i go endeavor to bring you more fresh and spicy update. you know as they dey do am now as they e drop after i dey carry am dey run come kitikiti katakata come drop am for your doorstep make you no forget say e dey very very important for you to like and share the video um i go bring you more updates as things dey unveil for inside the palace of the oni of ife your own sef no go spoil like and share my correct correct people.